mormii guutummaa oromiyaa keessatti geggeessamu kun tarkaanfii mootummaan fudhadhe jedhuun yeroo torban tokkoof gabka jedhe fakkaatuyyuu torban darbe irraa jalqabee haala daran ho'aa ta'een geggeeffamaa jira jedhu hiriirtonniif jiraattonni naannolee oromiyaa adda addaa har'a harargee lixaa magaalaa asabootiif xuuxiis akkasumas shawaa bahaa magaalaa fantaallee keessatti geggeessamaa jira namootu dhiyeessa.
godina harargee lixaa aanaa meessoo magaalaa asaboot keessatti har'a ganamarraa jalqabee hiriira mormii uummata magaalattiif barattoonni naannoo geggeessan addaan facaasuudhaaf ennaa humnoonni mootummaa bobba'an walitti bu'iinsi uumamuu ka dubbatan barattoonniif jiraattonni ammallee humna federaalaa guddaatu magaalattii keessatti bobba'ee jiraa jedhu barataan tokko akkana jechuudhaan kan inni ibse.
uummanni qote bulaan gabayaa dhufee guyyaanis magaalaadhaa. Uummata qotee bulaa magaalaa dhufee kanarraa shukkaa fi uleelee kana kana tarafa dhaabbatanii hiikuu jammaran seenuun dhorkaadhaa jechuudhaan. Kanarraa kan ka'e ganama ga'aa sadiitti ulaa mana baankii duratti ijoolleen walitti qabamtee mormii yeroo jammartu minishaa fi kantiibaa magaalaa Asaboot shubbutii fi qawwee kara lama dhaanii achi booda adda facaasan. San boodarra ijoolleen ga'aa ja'a kanatti jammarte akka haara'utti. hanga za'aa sagalitti mormii isaanii gaggeessuu itti fufan mormii gaggeeffame kanaa keessatti yeroo takka milishaa fi poolisoonni magaalaa Asaboot keessa jiru yeroo karaa ijoollee mormii gaggeessu jirtutti dhufanii ijoolleen barattootaati fi hawaasni magaalaatis kan gabayaa dhufees qotee bulaanis wajjin hirmaateeti dhagaachaan ari'uudhaan dhagaachaan ari'uudhaan karaa waajiratti ol deebisan achi booda waraana makalaakiyaa idaatanii dhufan. hagana yeroo dhufanii makalaakiyaan gizee wal seenan ijoolleen dhagaachaan gammadde dhagaachaan magaalaa bakka arabbashanii rasaasa dhukaasaa karayyuun kan gama ijoollee hundatti qiyaafataniidhaan ijoolleen dura fiigeetuma dhagaachaan mana manarraan dhaabbattee karaa cinaa gamasiitiin dhaabbattee kan ijoolleen itti haartee isaanis dhagaachaa hawaasaatiin hedduu haalaan miidhamanii jiranii garuu ta'ee mormii kanarratti isaan warri dubbii nu barbaade ganama.
Gama barattootaaf hawaasaatii dhagaa darbachuu gama humnoota mootummaatii immoo dhukaasatu dhukaasamaa turedha kanatti jettu duuba akkamitti xumurame.
Mormii hin xumuramne gaggeessaaf nu bakka kan ijoolleen dhagaacha isaaniitiin firraa deebisaa dhagaacha isaaniitiin ari'aa dura bakka kan karaa isaan irra mormii gaggeessuu barbaadan san ijoolleen qabattee deemtiin karaa biraatiin dhufanii biyya fuullee dhufan ijoolleen dhagaacha mucaartee dura kaasaatu mormii ishii atti fuutu ijoolleen.
Booda maaltu ta'e?
Booda wanni inni ta'e makalaakiyaa isaan makiinaa sadii daatanii dhufan jechuudha. Booda ijoolleen mormii gaafa sadii ol gaggeessite magaalota jechuudha.
Booda humni ittisaa kan federaalaa dhufee addaan facaase jechuudha.
Federaalaa makiinaa takka kan makalaakiyaa dhaannu makiinaa lama. Walumaa galatti konkolaataa sadii.
San booda maal godhan?
San booda irraa bakka ijoollee barattoota qotee bulaan baadiyyaattis waan hojii mormii hirmaatee gaggeessee jecha kan karaa deemus qabanii karaa waajjiraa kan deemaa jirus karaa waajjiraa ijoollee amma isaan dhiyeessaa jiran ijoolleen qabamteessee jirti maqaa isaanii ishii dhowwuu danda'a.
Eenyu fa'i?
Amma gurgaa Idrisoo Kadir kan jedhan kun haadhaa wajjin hoteela keessa gurguruu jira ture. Abeel Bazzaa, Abdoo Jaarraa, Maamota Abdullee kan jedhan kun warra baadiyyaatti gabayaa godhuudhaa dhufe gabatee jechuudha.
Namoonni kun amma qabamanii jirudha kanas jettu.
Kana malallee barattoota manneen isaan galanitti kan cabsaa jiranidha. Amma cabsaanii namoonni fuudhanii jiran barattoota shan amma Suufiyaan Abdullaa Jirsaa namtichi jedhamuun ijoollee barattootaa qabsiisaa jira magaalaa keessa deemee.
Eenyu Suufiyaan Abdullaa Jirsaa kun?
Suufiyaan Abdullaa Jirsaa kun qaama mootummaa keessa dalaga qabalee keessa. Basaasa ta'uudhaan ijoollee barattootaa manneen isaan galanitti kan dhaqee barattoota qabsiisaa jiru mana cabsanii waraanaan kan ijoollee qabsiisaa jiru isa.
Humni magaalaa sanatti bobba'e sun ammallee magaalaa Asaboot keessa jira moo bahe?
Marsee jira Asaboot bakka lafti guutuu waraana. Harratti cufadhee ulaatti cufadhee kan dubbisaa jiru anu amma.
Namni kanarratti miidhame jira tarii rukkuttaadhaan walitti bu'insaan.
Kana adda baasee siin danda'u gaa yoo deebitee bilbiltee gaafatte malee magaalaa guutuu waraanaan uffifamte ijoollee taanis takkarra kananis qotee bulaa magaalaa dhufes hundaa bakka magaalaan guutuun har'a silaa kan gabayaa turte dhaabbattee jirti magaalaa hundi bakka uleedhaan.
Waa'ee hiriira kanaaf tarkaanfii humnoota mootummaa qaama mootummaarraa adda baafachuuf jecha bulchaa magaalaa Asaboot obbo Toofiq Aliyyii itti gaafatamaa waajjira nageenyaa obbo Adam Siraajiif bulchaa Harargee Lixaa obbo Aliyyii Umareetti deddeebisee bilbilaayyuu telefoona isaanii naaf hin kaasne akkuma deebi'ee argannetti dhiyeessina. gama kaaniin achuma godinaa Arargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Xuxxis keessatti hiriirri mormii arra uummata magaalattiif qonnaan bultoota naannootiin sa'aatii sadiif geggeeffame karaa nagaa xumuramuusaa dubbatu jiraattonni jiraataan magaalaa Xuxxis akkanatti nuuf ibse.
Manni magaalaa Xuxxisii fi gandi baadiyyaa ganda Gooroo jedhamu kan dura jalqabee ganda Goorooti. Achumaan gandi Xuxxisis ittisee itti makame gandi Aroolgee tokkos itti makame kanarraan hiriira mormi isaanii haala ho'aadhaan dhageessifatanii.
Maal jedhu maal gaafatu?
Obbo Baqqalee Garbaatis hidhaaf nu baalakkisamanii jedhanii jiranii Oromoon abbaa biyyaatis jedhanii dhalaa fi dhiiraan ba'anii dhageessifatan.
Barattoota moo jiraattota magaalaati kan hiriira kana bahe?
Amma qonnaan bultoota barattoonni tokkollee hin keessan jiranii barattoonni keenya kan hidhamanii sidaaf nuuf haa gallakkifamanii barataan keenya kan nuti bara barumsaatti eegannellee maaliif nu gaddee gahaa yaada jiru kan isaan beeka hiriira kana bahaa jiran barataan amma bara barumsa machaara gaddisee ba'ee jira. Sababa kanaaf egaa wantichi kan akkanatti isaan hawaasni manguddoodhaatu lafaa ka'e.
Hiriirri sun nagaan jalqabameeruma nagaan xumurame?
Ayyee nagaan jalqabame nagaan xumurame hiriira irratti namni dhufee hin jiru yeroo hiriira irratti hiriirri sa'a saditti galamee sa'a jaaf galakkatti hangasitti namni tokko illee hin qabne mootummaallee kan jiru abbootii araddaa fi kana kana kan jiran isaanis dhufanii ilaalanii dhuma iyyaan dhaabbatanii biraa deebanii. Bakka goodarra qofa kan amma egaa hiriirri qabbanaa'ee dhufanii namoota tokkoon osoo isaa fuudhanii kutanii.
Eega hiriirri xumuramee deebi'ee dhufanii namoota qabanidha kanatti jettu.
Ee eega namni hiriiritti muramee dhufanii nama sadi moo kana qabani. Tokko Maamman Muusaa Abiraam jedhama. Nama guddaadha. Tokko immoo ijoollee waggaa kudha lama kudha lamaati ijoollee xiqqoodha kan isaan qaban kooski tokko irratti qabani. Poolisoonni illee dhufanii jiran abbootiin ardaa waan yaamtee jirti ardaa bira jira.
Poolisoota Oromiyaa jechuu keeti?
Ee poolisoota Oromiyaa yaamaa jiran amma isaan bira gahaa jiran jedhanii warra gartee dhiichise kana maqaa isaanii abaluu dhiichise abaluu dhiichise jechaa odeeffannoo fudhachuudhaaf ni qulqulleeffamanii barbaadaa jiran biyya keessa nama tokko tokko isaa fuudhuudhaaf.
Waa'ee hiriira magaalaa Xuxxis kanaafis bulchiisaa Arargee Lixaaf kan aanaa Daaroo Labuurraa deebii argachuuf jecha bilbilee telefoona isaanii hin kaasne akkuma argannetti dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin godinaa Shawaa Lixaa aanaa Fantaallee magaalaa Matahaaraatti. Barattoonniif uummanni hiriira bahuu isaanii jiraattonni naannoo dubbataa jiru. Jiraataan sooraan dubbise tokko akkana jedha.
Jalqabama mana barumsaa daandii guddinaa sadarkaa tokkoffaarraa ijoolleen elemantariidhaa kiiloomeetira kudha saddeet deemuudhaan magaalaa mataa haaratti mana barumsaa daandii guddinaa sadarkaa lammaffaa wajjin wal makuudhaan uummanni aanaa fantaallee itti makamuudhaan magaalaa mataa haaratti hiriirri bahamee ture har'a. Ganama sa'a lama jalqabee haga sa'a saddeetii haga sa'a saddeetiitti fufee ture.
Ahaa. So har'a barumsiin jira ijoolleen man barumsaati.
Har'a guyyaan isaa ayyaana ture manni barumsaa hin jiru. Guyyaan isaa guyyaa gabayaa waan ta'eef uummannis hiriirri kun akka bahamu fedhii waan qabuuf barattootas affeeree uummanni ofii isaatii itti dabalamuudhaaf jecha guyyaa magaalaa wajjin wal qabsiisanii guyyaa isaa kamisaa guyyaan uummanni bu'ee bitatu waan ta'eef guyyaa kanarratti hiriirri keenya argamuu qabaa isa jechuudhaan.
Gaafiin isaan gaafatan gurguddoon maali?
Maaster pilaaniin naannawa Finfinneetti adeemsifamu nurra haa dhaabbatu. Warshaan sukkaara mataa haraa olaantummaa karrayyuutiin naa hoogganamu. Akkasumas lafa naannoo uummata ollaa keenya jiraniif muramtee kennamte lafti qorkee fi malkaa jiloo ammas eddoo guddoo jaaniin lafti tuni nu haa deebituu. ammallee ammaan tana mootummaan qawwee gara kudha lama uummata keenyarraa hiikaa jira waan ta'eef hidhannoon teenya tun nu haa deebituudha jechaadha hiriira kan bara.
Kanaafuyyuu hiriirri kun man barumsaa sadarkaa tokkoffaati jalqabee haga man barumsaa sadarkaa lammeessoo gahe achiin dubaatti maaltu maal ta'e?
Odatti poolisoonni aanaadhaa yooka'u magaalaadhaa gabaadhiyaa jiran ijoollee tasgabbeessuudhaaf yaalanii uummanni gaafa itti dabalamu humna keenya ol ta'e jedhanii kirraasii kanii saniin boodan poolisiin federaalaa ni dhufee erga poolisiin federaalaa dhufee boodan ammas agaa'aadilleen dabalamee dhufee odoo dhufee odoo agaaziin hin dhufin dura poolisii federaalaatii fi poolisii naannoo tasgabbeessuudhaaf hiriira kana dhaabaa jechuudhaan jalqabanii Saniin boodan erga odoo agaaziin yeroo agaaziin seenitti uummanni ijoollee isaa fudhateeti kanaan booda yoo isin tuqan nu barbaadanii nu tuqaa dhukaasaa koottaa jechuudhaan ijoollee isaanii qabatanii ofirraa gara gara addaan bittinnaa'anii.
Akkasitti bittinnaa'e.
Ee akkasitti bittinnaa'ee saniin boodan immoo nama xiqqoo turanii erga uummanni bittinnaa'e booda nama karaarratti argatan namoota tokko akkasuma nama karaarra dhaabbatu nama kudhanii hidhanii jiran.
Ahaa namni hidhan jettan kana maqaa beekta.
Namni hidhan hidhame kun eh, nama baay'ee isaa maqaa hin beeku namni tokko eh, haa robee adde robee golge nama jaamu qalfiidha nama daa'ima kichaa qabudha. Isiin isiin bitachuudha magaalaa buutee ijoollee gargaarta waan jiruun dhiirsi ishii keessatti argame la'u.
Ahaa nam tokko kaati maqaa beektu kan hidhamee jettu nam tokko maqaa beekta.
Ee nam tokko haga ammatti maqaa beekaa garuu nama haga kudhanii olitti kan himamu jechuudha namni hidhame haga nama kudhanii olii hin ta'a jechuudha.
Hiriirri akkasiin bittinnaakaadha.
Ee akkanatti addaan gale. Magaalaan mataa haraa ammaan tana yoo kalaaltu taate waraana dirree waraana fakkaatti agaazii federaala poolisii naannoo bakka goolama goolama goolama hin jirre keessa jirti amma dirree waraana fakkaatti.
Maal fakkeessa akkas jechuun hiriirri nagaan addaan galee jettee maaltu akkas fakkeessa?
Loltoota naannoorraa jalqabee haga agaazii haga haga agaazii ta'utti waan uummatatti buuseef dirree waraanaa fakkaatti ammaan tana oliif gadi namni asfaaltirra deemuu hin danda'u akkanatti lafa hundaa qabatanii jira.
Ahaa kanaafuu waraanatti itti hed- waraana hedduu keessa jira jechuudha.
Ee waraana hedduu keessa jira. Guyyaan irraa akkana fakkaata.
Ayyee guddaas galateeffannaa galata. Obbo Nageenya Hawaasi Eh, akkam ooltan?
Nagaadha.
Eh, VOA irraa bilbilaa soraa jedhama VOA Washington DC irraa bilbila. Eh, nagun bilbilee waan ardama fantaallee keessatti mataa haaraa keessatti hiriira bahanii jedhani hiriirri kun inni waan hiriirri kana waan beektan sila waan qub qabdan gaafachuuf bilbilee namni kudhannan tokkollee hin hidhamellee jedhani waan keessaa beektan nutti akka nutti himtanii fedhe gaafadhe.
Kan dhagahu hello hello Am am dhaga'ama am dhaga'ama.
hello hello.
Haloon dhagaan dhagaa obbo. Bilbila haa- itti gaafatamaa nageenya hawaasa uummataa ka aanaa fantaallee obbo hawaas nuuree akkasiin addaan citee akkasii deebee bilbilee jennaan illee bilbilii hin seenu eh, cufa qabaa jedha. Eh, Bilbila itti gaafatamaa aanaa fantaallee bulchaa aanaa fantaallee obbo Taaddalaa bilbilleetiin jalqaba bilbiluu waliin dhageenyu turre eegatti bilbilee jennaan turreetti bilbilee jennaan ammoo argachuu dadhabne itti naanneetiin ammoo itti gaafatamaa nageenya baadiyyaa aanaa fantaallee. obbo Fantaallee Aldeeboo Bilbillee bilbilii isaan- bilbilii jar sadeenuyyuu cufa qaba bilbilii sadeenuyyuu argachuu hin dandeenye Dhaggeeffattoota keenya egaa tattaaffiin keenyatti fufaa mootummaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin keenyatti fufa jechuu kiyya kanarraa kanumaan xumurra nagaa.